yes so my pipo make una good evening my country pipo we don carry our matter come we don carry our tori come again from campus veda of federal university of agriculture abeokuta inside the land of alabata una suppose don know the person wey dey talk na suppose don turn the years e dey roll my name never change na still na favourite girl adebayo zainab na dark skin girl na maybe that we don carry our tori come we don carry our matter come as we dey always carry am come una know say plenty tori dey happen for dis country hustle dem dey strike student dey at home dem dey kill people dem dey kill people for here everything just dey happen out of all the tori wey dey happen for nigeria we go bring una Smile, we dey always bring am and we go yarn una all of us dey all of us we go check am as we dey go and e be like say one matter dey go on now about one song wey dem dey talk say make baba carry wey women dem dey sing say carry me dey go me baba carry dem go their husband house we women make we no dey do shakara too much o because if we do shakara too much all these men all these men eh, dem go go meet another woman o and as we take know say population of women plenty pass men god go help everybody make we sharparly take the small tori as we don only take am before we go chook am inside the full matter the first tori wey dey my table this evening dey shine face dey look my eyes wella e talk say non-duty staff dem wey dey call theirself sanu don ex ten d strike na wa own the next tori wey dey my table this evening na asu president talk e talk say make nigerians dem no vote <laughs> This country and only god fit save us So the next story wey dey my table this evening talk something which na na wole soyinka professor wole soyinka talk something on top deborah samuel wey dey kill for sokoto state last story wey dey my table this evening wey dey look me wella ah, talk about piercing of nipple the side effect and everything and wetin e talk make we na dey within my country we before we go chook hand inside the food tori as we dey always do am my country pipo make we sharparly chook hand wella inside di food tori no teaching staff dem wey call diasef sanu don ex ten d strike for four weeks di strike dey go dey go na only god fit help us dey talk say federal government dey never meet any of their demand no be um, two days ago federal government start to dey pay asu strike arrears their their arrears asu talk say their arrears wey dem pay no be part of wetin dem follow government talk say government the money wey dem even give dem go make dem have strength to continue the strike till whenever government go answer them only god fit save us make we students make we go find something go do because this country education no even na only god fit help us for this country the next story wey dey my table this evening as i don as i don talk am before na asu president talk professor emmanuel shodeke he talk say make nigerians dem no vote for politicians wey their children dey school abroad lawa o all these accidents students dem dey ready to tackle government anyhow on top say government no do wetin dem want dem dey refuse to go back to class na wa the next story wey dey my table this evening as i don yarn before e yarn say professor wole soyinka talk on top deborah samuel wey dem kill for sokoto state e talk say make the chief imam of abuja make dem sack am e say wetin the chief imam talk no good say e dey direct e dey e dey direct im followers dem make dem dey take laws into their hands in the name of religion e talk say wetin the imam talk say you no suppose talk like that see as e dey talk like that e dey encourage all the followers all the people wey e dey lead make dem dey take laws into their hands so wetin e talk no good say make dem sack am for peace to be na wow the last thing wey we go take this evening my people my people e talk about piercing of nipple wey women make we dey wetin wetin we wan wetin we wan dey pierce dey wetin we dey find dey pierce go nipple the one if we don pierce our ear don pierce our nose shey that one never do us no we dey pierce nipple dem talk say nipple our nipple dem wey we dey pierce wey dem dey pierce e fit cause nerve damage e fit cause hepatitis b na um, part of disease be that o e fit that e fit cause so many disease wey be say go lead to untimely death we talk say na expert dem na all these expert health experts talk am say e no good make we stop am for the benefit of our health make we dey do something wey go bring good health for us na here we go stop today my country people una don know as e dey always go una don sabi as e dey always go na me una go dey lis ten to una na una go dey meet make una take care of una sef and have a wonderful week ahead my name never change na still na favourite girl adebayo zainab till next week we go meet again we go carry our tori come again make una take care of una sef.